murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni thomas kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni kuwa gatatu itariki ya cumi ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani radiyo ijwi ry'amerika turi kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu muratwumvira kandi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no ku ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda turiho dukora ubushakashatsi bwimbitse ku mibare itari minini cyane ya doropawuti kuko ubu ngubu doropawuti igeze kuri gatatu ku ijana uyu ni umunyamabanga wa leta y'u rwanda ushinzwe amashuri mato n'ayisumbuye mu nyakazi isaac ku kibazo cy'abana bata ishuri amakuru kandi ni kamarampaka ku itegeko nshinga bategura mu burundi naho bamwe mu barundi bahungiye muri tanzania kuva muri mirongo irindwi na kabiri bashobora guhabwa ubwenegihugu tubafitiye kandi n'ikiganiro amerikana ku bubasha bwa perezida bwo kurasa intwaro kirimbuzi ni muri leta zunze ubumwe za amerika rero ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika nk'uko mubizi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigarabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze thomas umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yasabye abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kutadindiza imyiteguro y'amatora kandi bazoyatunganye nk'uko babyemeye mu mpera z'uyu mwaka ibyo yabivuze muri raporo yamashikiriza inama ya oni ijejwe umutekano ku isi uko amezi ane aheze ku bikorwa by'umurwi wa monisco ushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri rdc yagize ati twihweje uko icuka cya politike cyifashe muri icyo gihugu birashoboka ko amatora arindiranywe igishika kandi arindiriwe igihe kitari gito ahungabanywa leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu barumvikanye ku masezerano asaba perezida joseph kabila gukinjura ku butegetsi nyuma y'amatora yari kuba muri bibiri na cumi n'indwi ariko icyo kiringo cy'amatora cyakomye kigizwayo bituma haca haba icuka kibi mu bya politike binatuma kandi biyumvira ko perezida joseph kabila agomba kwiyongera ibindi biringo perezida wa afurika y'epfo jacob zuma ejo ku munsi wa kabiri yatangaje ko agiye kugena komisiyo y'ubucamanza yari irindiranywe igishika izo bijejwe gutohoza ku biturire bivugwa ku burongozi bukuru bw'igihugu amaze amezi yagirizwa ubwiwe iyo komisiyo yari imaze amezi atari make isabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe n'ingingo ifashwe inyuma y'umwaka hasohowe raporo irega umukuru w'igihugu zuma ibyaha by'ibiturire no gukoresha amafaranga ya leta ku nyungu ziwe bwite mu kwezi guheze niho umushikirizamanza w'i pretoria yategeka zuma gushyiraho iyo komisiyo mu kiringo kitarenze iminsi mirongo itatu ivyo yemeye abanje gutera igere umukuru w'iyo komisiyo ni icegera c'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri ico gihugu raymond munyamezeri mringisi zondo muri afurika kandi igipolisi hamwe n'abategetsi ba nigeria batangaje ejo kuwa kabiri ko abantu bagereranywa kuri mirongo umunani bishwe muri ico gihugu mu ntureka zabaye hagati y'amadini kuva ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri guheze uko gutana mu mitwe gukunda kuba hagati y'aborozi bahurikiye mu idini ry'abayisilamu hamwe n'abarimyi b'abakristu barwanira amatongo mu bice byo hagati muri ico gihugu kuri wa kabiri perezida muhammadu buhari yategetse kongereza abapolisi muri leta ya benue nk'uko amakuru atangwa n'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp abitangaza mu kwezi kwa cumi na kumwe abantu bashika mirongo itatu bo mu miryango y'aborozi barimwo n'abana barishwe mu ntureka nk'izo mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya adamawa muri ico gihugu ca nigeria abimukira baharurwa hagati ya mirongo icenda n'ijana barabuzwe irengero mu ibahari mediterane inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye ku nkengera za libiya n'ayo makuru atangazwa n'abasirikare ba libiya bacungera inkengera z'amazi bisunze amakuru bahawe n'abarokotse generale ayubu kaseme avugira igisirikare cya libiya gikorera mu mazi yavuze ko ubwo bwato bwarimwo abarenga ijana ariko cumi n'indwi gusa barimwo abagore nibo bashoboye gutabarwa hari ejo ku munsi wa kabiri avuga kandi ko bwibiriye ku nkengera z'igisagara ca alcome ni ku ruyu wa kabiri nyene ku birometero ijana uva mu buseruko bw'umurwa mukuru tripoli leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ejo ku munsi wa kabiri barashimye intambwe zatewe kugira hagabanuke icuka kibi hagati ya korea ya ruguru hamwe na korea y'epfo ni nyuma y'aho ivyo bihugu bidacana uwaka bibonaniye amaso mu yandi mu biganiro vya politike korea ya ruguru na korea y'epfo vyamenyesheje mu itangazo basohoye basohoreye hamwe ko bumvikanye ku byerekeye guhwamika umwuka mubi uhari muri iki gihe hagati y'ibyo bihugu bibiri izo mpande zose uko ari zibiri zemeye kandi kugirana ibiganiro bigenewe gutorera inyishu ibibazo bya gisirikare mu karere ka koreya koreya ya ruguru yongeye kandi iremera kuja mu nkino mpuzamakungu za olympique zizobera muri koreya y'epfo mu kwezi kwa kabiri kuza ayo masezerano akaba yashyitswe ko inyuma y'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru byabaye hagati ya koreya zompi ejo ku munsi wa kabiri byabereye ku rubibe ibyo bihugu bihana
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook voa radiyo yacu ubu noneho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda abana batishuri bangana iki minisiteri y'uburezi iravuga ko igiye kubikoraho ubucukumbuzi bwimbitse eric bagira ubusa araduha inkuru irambuye itangaza ku mugaragaro amanota y'ibizamini bya leta mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ku banyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye mu cyiciro rusange minisiteri y'uburezi yavuze ko muri rusange abanyeshuri batsinze neza ahereye ku bwitabire mu bizamini bya leta bwana isaac munyakazi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yavuze ko umubare w'abiyandikishije gukora ibizamini wiyongereye ku kigero cy'imitsindire minisitiri munyakazi yavuze ko mu mashuri abanza batsinze kuri mirongo inani na gatandatu n'ibice bitatu ku ijana mu cyiciro rusange ho batsinda kuri mirongo inani n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana bitandukanye n'uko byari bihagaze mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu imibare ya minisiteri y'uburezi muri bibiri na cumi na karindwi iravuga ko abakobwa bakoze ibizamini bari kuri mirongo itanu na batanu n'igice kimwe ku ijana mu gihe abahungu bo bari kuri mirongo ine na kane n'ibice icyenda ku ijana abakobwa kandi bakomeza kuza ku isonga kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana by'abatsinze mu gihe abahungu bo bari kuri mirongo ine na kane n'ibice bitanu ku ijana mu mashuri abanza abahungu baraza ku isonga ku gutsinda n'inota ryo hejuru mu masomo yose muri rusange abahungu batatu ku bakobwa babiri batsinze ku inota ryo hejuru mu cyiciro rusange ho ariko bikomeza kuba ikinyuranyo imibare ya minisiteri y'uburezi iragaragaza ko abakobwa barushije abahungu mu gutsinda n'inota ryo hejuru aho abakobwa barindwi ku muhungu umwe batsinze ku inota ryo hejuru cyane naho biri uko abarirwa ku mpuzandengo ya gatatu ku ijana mu mashuri abanza ntibakoze ibizamini bariyandikishije abandi nabo kuri rimwe ku ijana mu cyiciro rusange byagenze bityo nk'uko minisitiri munyakazi abitangaza hari abagize impamvu zitandukanye zatumye badakora ku buryo gatatu ku ijana y'abana bari bariyandikishije bose batakoze ibizamini byabo cyane cyane muri primary ni umubare munini ugereranyije n'uburyo tuba twifuza ko abana biga kandi bagakora ibizamini bakarangiza ariko ibyinshi hari n'igihe biterwa n'ibyo tudafitiwe ibisubizo nk'abana bashobora kurwara mu bihe by'ibizamini bashobora kugira impanuka zituma badakora ibizamini ngo barangize abo bose tubabara nka drop out from exam n'izindi ngorane ziterwa n'uko ababyeyi bashobora kwimuka bakava ahantu hamwe bajya ahandi ugasanga abana baraburira aho hagati ibyo ni byo byagaragaje umubare mu by'ukuri munini w'abana batashoboye gukora ibizamini bya leta ariko mu rwego rwa olevo umubare w'abana batakoze ibizamini ni muto cyane ni, ni nka rimwe ku ijana kandi nabo impamvu usanga ari izo ngizo uburwayi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye akavuga ko bagiye gukora ubushakashatsi ku kibazo boherejwe n'ingamba Tu- turiho dukora ubushakashatsi bwimbitse ku mibare itari minini cyane ya drop out kuko ubu ngubu drop out igeze kuri gatatu ku ijana gatatu ku ijana nibo twabonaga mu mibare y'imyaka ishize ubu tugiye kwinjira muri uyu mwaka mushya ngira ngo tuzasohora n'indi mibare mishya igaragaza noneho abana bigaga bagarutse mu ishuri turanateganya gukora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo tumenye impamvu nyamukuru i- itera ibyo bibazo ariko dufatanya n'abanyarwanda muri rusange kurwanya icyo ari cyo cyose cyatera abana guta amashuri icyakora nanone kuri iyi nshuro minisiteri y'uburezi ntibura kwishimira ko ikigero cy'uburiganya bwo gukopera no gukopeza mu bizamini bya leta cyagabanutseho munsi ya mirongo itanu ku ijana nk'uko bitangazwa na bwana janvier gasana umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe uburezi reb uko byari bimeze mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu n'uko byari bimeze muri bibiri na cumi na karindwi uyu mwaka byagabanutse ku kigero kiri munsi ya mirongo itanu ku ijana in fact umwaka ushize byageraga ku cases zagera kuri magana atandatu ubu ngubu zirakabakaba magana atatu urumva ko byaragabanutse cyane ku rwego rwa mirongo itanu ku ijana no kurenga kandi ugasanga aho kesi ubushizeho zagaragaye uyu mwaka nta n'imwe yahagaragaye ukabona yuko ibihano bahawe n'ibyemezo bya- bafatiwe hari icyo byatanze ku barimu ndetse n'abanyeshuri umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi aravuga ko inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana abo bizahama bakazabiryozwa n'ubwo atavuga umubare w'abakekwa nk'uko byagenze mu mwaka ushize inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana kugira ngo ubifitemo uruhare uwo ari we wese azabiryozwe iyo bigaragaye ko uruhare rufitwe n'abo barimu bari bashinzwe guhagararira abo bana barabibazwa ni nayo mpamvu dufite abari mu maboko ya polisi bafunzwe bagaragayeho iyi mikorere mibi mu bizamini by'umwaka ushize n'uyu mwaka ibyo byashoboye kuboneka biri mu maboko y'ababo bireba bari kubikurikirana n'ibibahama nabo bazashyirwa n'aho abandi bari biteganijwe ko abana batsinze mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu cyiciro rusange nyuma y'iminsi itatu baratangira gushyirwa mu myanya y'ibigo bazakomerezamo amasomo yabo itangira ry'amashuri ryo riri ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi kwa mbere aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
leta ya tanzania ifatanije na hcr yita ku mpunzi ku isi yose yatangiye kwandika abarundi bahungiye mu ntara ya kigoma kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri kugira ngo ababishaka bafate irangamuntu za tanzaniya abatabishaka nabo basubire mu gihugu cyabo cy'amavuko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovin araduha ibindi bisobanuro uwo mugambi watanguye muri uku kwezi mutarama kandi ukazorangira haciye indwi zitarenga zitatu leta ya tanzaniya isaba yuko izo mpunzi zose zo kwiyandikisha kubera bazosigara batiyandikishije inyuma yaho bazoronka ingorane pierre nijejimana na jacques niyomwongere basaba igihugu ca tanzaniya ko cogira bwango uwo mugambi kugira ngo bakore ivyo bateza imbere n'amahoro atakibatesha umutwe kuongeza juhudi kila mlengwa aweze kufikiwa. Hii ni hatua ya mwisho.
leta ya tanzaniya ibikore bwangu iduhe karangamuntu kugira ngo dukore imirimo yacu atangorane urabona ko twaje hano kera tutakimenya n'iyo twavuye isitimize moja kwa moja wawe huru, watu wamshike mashamba.
kuva kera mu myaka ya mirongo irindwi na kabiri turi hano baguma batugora tutarima n'amahoro turasaba baduhe izo karangamuntu tube abatanzaniya kubera nta kuntu tosubira iwacu twavuyeyo kera n'imiryango yacu ntayo tuyibuka kwa upanga wako hodari.
tony liza ni umukozi wa leta ya tanzania akurikirana ibijyanye n'impunzi mu ntara ya kigoma yavuze yuko ahantu izo mpunzi zo kwiyandikisha bari mu makomine kandi agasaba yuko atamutanzania yo kwinjiramo n'abarundi bari mu makambi muri iki gihe na kituo chetu kwa hapa Kigoma kwa usajili na uhakiki ka- itakuwa ni NMC, lakini kuna vituo vingine kama Kinazi, ahantu Ndala, tuzakwandikishiriza Tanga impunzi na za kadhalika.
kera Kwa hiyo ngaha mu tutatembea ntara ya kote kigoma kuhakikisha azoba kwamba ahitwa walengwa wote nmc wanashughulikiwa ahandi ni kinazi kwa na iragara sheria tuzagenda na hose taratibu kugira ngo zilizowekwa abarundi bose baje katika kuva uongozi kera wetu. Maana bandikishwe kazi inafanyika abashaka kwa mujibu wa gutaha uongozi.
bagende Kwa watu ambao n'abashaka si akarangamuntu watu wa ka umri wa tanzaniya mwaka sabini na mbili, bakaronke haitawahusu raia wa Tanzania, haitawahusu wakimbizi kutoka kwenye makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mtendeli, haitawahusu lakini vile vile kwa wale wa kutoka kwenye makazi ya zamani ya Uliankulu, Katumba na Mishamo hayatawahusu.
umuyobozi wa leta ajejwe n'umutekano mu ntara ya kigoma charles paranjo avuga yuko uwo mugambi uzagenda n'amahoro kubera leta ibikurikirana cyane kugira ngo imenye abantu ifite n'abashaka gusubira mu gihugu cy'amavukiro Serikali ya mkoa wa Kigoma imejipanga leta mu ntara ya kigoma dushaka gukora aka kazi gahere n'amahoro iko tayari kushirikiana na, na hii timu umukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu unhcr kubijejwe no gufasha impunzi sabina roga asaba yuko abarundi bose binjiye muri tanzania mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icenda mirongo indwi na kabiri n'imiryango yabo bokwiyandikisha gutaha canke kuguma muri tanzania bagahabwa karangamuntu Kwa mtu akiamua kukaa huko kwa sababu kituo kiko mbali, uzocikwa ili we zoezi wese lisifungwe, ntaza ndio tubaze limefungwa.
muzozane Kwamba kila imiryango yanyu mwanafamilia yose lazima awe.
turebe Usije ngene ukaleta mtu bigenda ambaye kubera hana dushaka uhusiano na abantu bose familia baba yako, hano ukashindwa babeho kuja tubazi kubai, ko ari uwe abacu kwa canke tunaangalia ko ari ni ule impunzi uhalali halisi ivyo bikorwa vyo kwandikisha abarundi ba kera bashaka kuguma muri tanzania canke bashaka gutaha bizokorwa mu ndwi zitatu james jovini ijwi rya amerika kigoma
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro amerikana ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani watangiye umuyobozi w'ikirenga wa koreya ya ruguru kim jong un na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump baterana amagambo ku mabuto yo kurasa intwaro kirimbuzi umwe avuga ati mfite buto ihora yiteguye kurasa undi ati nanjye mfite cya buto kinini kandi gikomeye kurusha icyawe ibya kim jong un biragoye kubimenya naho kuri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika twibaze ese koko afite buto yakandaho akarasa ibitwaro bya kirimbuzi rimwe kuri rimwe nibyo tuganiraho muri make muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko itegeko nshinga ribivuga perezida niwe mugaba w'ikirenga w'igisirikare cyose niwe wenyine rukumbi ufite ububasha bwo gutegeka kurasa intwaro kirimbuzi kandi ashobora gukoresha ubu bubasha bwe igihe icyo ari cyo cyose nk'uko franklin miller abisobanura nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kuburizamo icyemezo nk'iki cy'umukuru w'igihugu franklin miller ni umuhanga mu bya nukiriyeri yabaye umujyanama wabyo muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga iy'ingabo pentagon no muri perezidansi white house imyaka mirongo itatu n'umwe kugera mu bihumbi bibiri na gatanu ubwo yari umujyanama wihariye wa perezida george w bush avuga ko perezida adakeneye uburenganzira bw'inteko ishinga amategeko congress cyangwa se ubw'abayobozi b'ingabo z'igihugu kugira ngo arase intwaro kirimbuzi ikinyamakuru washington post gisobanura cyo ko nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo gusuzugura itegeko rya perezida ryo kurasa intwaro kirimbuzi yumvise kurishyira mu bikorwa bimubangamiye nta yandi mahitamo afite usibye kwegura ku mirimo yaba afite ariko mu by'ukuri burya nta buto ibaho perezida ashobora gukanda si we warasa intwaro kirimbuzi we icyo yakora gusa ni ugutanga itegeko yariha abayobozi bakuru b'igisirikari rikanyura ku mugaba w'umutwe w'ingabo ushinzwe intwaro kirimbuzi nawe akaregeza ku basirikari babyigiye bashinzwe kurasa kuva kuri perezida kugera kuri aba basirikare bitwara igihe gito cyane ni nk'amasegonda atanu gusa ariko gutegura intwaro kugera zituritse byo bishobora gufata iminota iri hagati y'itanu na cumi n'itanu gusa rero iyo intwaro kirimbuzi isohotse biba birangiye kuyigarura ntibishoboka perezida afite ibanga yohereza ku buryo bamenya neza ko ari we koko itegeko riturutseho iryo banga riri ku gakarita twavuga ko kameze nk'akarangamuntu mu magambo yabo bwite hagati y'ababishinzwe bakita biswi perezida aba agafite igihe icyo ari cyo cyose mu mufuka we ikindi aho agiye hose aba ari kumwe n'umusirikari ufite uruhago bita football rurimo amabanga yose arebana n'intwaro kirimbuzi n'uburyo bw'itumanaho akoresha kugira ngo ageze amategeko ye ku basirikari amabanga yose ari kuri biswi no muri football si ayo gutanga amategeko gusa harimo n'atuma abahawe amategeko bumva neza icyo perezida ashaka ni ukuvuga ngo niba avuze ati ntegetse kohereza ibisasu kirimbuzi makumyabiri aha n'aha aya mabanga atuma aribyo bikorwa koko ku buryo nta musirikari wakwiyongereraho ibye kugira ngo arase aho atategetswe cyangwa ngo arase ibindi bisasu tuvuge nka bitatu by'inyongera ahandi hantu atategetswe ijwi ry'amerika kubera ko perezida ari we wenyine ufite ububasha bwo gukoresha intwaro kirimbuzi bihora bitera impungenge abantu batandukanye niyo mpamvu bamwe mu ntumwa za rubanda bazanye igitekerezo mu nteko ishinga amategeko kugira ngo yige uburyo bwo gukumira perezida gukora ishyano ariko iryo tegeko ntibararigeraho uretse ibyo hari igihe amategeko ya perezida ashobora kutubahirizwa uko ayatanze urugero mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane perezida richard nixon yaranywaga cyane nk'uko abahanga mu by'amateka na politiki babyemeza abajyanama be n'abandi bategetsi bakoranaga bahoranaga impungenge ko yakora amakosa akomeye byatumye uwari minisitiri w'ingabo ze james schlesinger atanga amabwiriza mu basirikari ko perezida aramutse abahaye amategeko yihutirwa by'umwihariko ku ntwaro kirimbuzi bagomba kubanza gutegereza icyemezo cye bwite cyangwa icya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihe henry kissinger abahanga mu by'amategeko bavuga ko icyemezo cya minisitiri schlesinger gishobora kwitwa kwigomeka ku mategeko ya gisirikare kandi ibihanwa bikomeye nyamara nta muntu n'umwe wigeze amwamagana nta n'ubwo yabihaniwe urugero rwa kabiri mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize umugaba w'umutwe w'ingabo za amerika ushinzwe intwaro kirimbuzi general john hayten yaravuze ku mugaragaro ati mu gisirikari twiga amategeko y'intambara itegeko ryose ryo kurasa rinyuranyije nayo ntitwaryubahiriza nuko bimeze ku bwoko bwose bw'intwaro n'imbunda n'izakirimbuza ubwazo inshuti zacu ikiganiro amerika cy'uyu munsi nahagihumurije mugume ku maradiyo yanyu ariko ibiganiro byacu birakomeza
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ubu noneho rero ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda erika bakisi lagos yasuye umudugudu wa ruvugizo uri mu murenge wa kinazi mu karere ka huye mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa igihugu cye gitera inkunga bigamije kurwanya imirire mibi muri urwo ruzinduko rwo ku itariki ya gatanu z'ukwezi gushize yabonye uburyo gukurikirana imikurire y'abana bikorerwa ku rwego rw'umudugudu hamwe no kugaragaza imyitwarire myiza y'ababyeyi n'abita ku bana bagaburirwa neza ambasaderi bakisi lagos yanagize uruhare mu kwerekana ibikoresho byifashishwa mu gukora uturima tw'igikoni mu kimeze nko kwigishiriza umuhinzi mu murima yahaye abaturage ibikoresho birimo ibyo mu gikoni anafasha mu gutanga indyo yuzuye ku bana bitabiriye iki gikorwa mu kwezi kwa cyenda ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kigali yahaye ikigo francois xavier banyo inkunga y'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu by'amadolari ni ukuvuga miliyoni magana abiri na cumi z'amafaranga y'u rwanda yo kuzamura imirire kimwe no kwita ku isuku n'isukura byose bigamije kurwanya imirire mibi mu mirenge cumi n'ine yose igize akarere ka huye mu ntara y'amajyepfo uyu mushinga uzafasha abana bagera ku bihumbi mirongo itanu na bitatu bari munsi y'imyaka itanu n'abagore ibihumbi icumi bonsa n'abatwite uzanashishikariza abagabo kwita ku mirire y'abana babo ni umushinga watangiriye mu murenge wa gishamvu mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize ukaba uzarangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iyi gahunda ni imwe muri porogaramu yagutse ya guverinoma ya amerika igamije kwihutisha iterambere ry'imirire binyuze mu kigega usaid cy'abanyamerika cyita ku iterambere guverinoma ya amerika ifasha mu guha imbaraga no kwagura ibikorwa by'abaturage mu kurwanya imirire mibi mu bana bato no mu bagore batwite n'abonsa kimwe no guteza imbere umusaruro w'ibihingwa mu bice bitandukanye by'u rwanda leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko yishimira gukorana n'u rwanda nk'umufatanyabikorwa ifasha abaturage barwo kugera ku mirire myiza bakeneye
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika maze rero mbifurije kugira umunsi mwiza kandi mukomeze muryoherwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.